Iyi mwumva ni radiyo ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
aba rero ndotera akamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi aba ari bo bose tutarabye ibyo bemera n'ibyo batemera bose abakwiriye iyo myaka cumi n'itandatu cumi n'umunani gushika ku kuduga ntibagende biyandikishe uyu ni agatogwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ahamagarira abarundi bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha ata n'umwe asigaye inyuma iyo nkuru hamwe niyerekeye umuyobozi wa sentare ntayinyuzwa mu rwanda profesor sam rugege avuga ko urwego rw'abacamanza ayobora ruhangayikishijwe n'abantu basigaye biyita abakomisiyoneri bahuza abatanga ruswa n'abayirya mu masentare izo nkuru hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye kaze mwese mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashyikirizwa kandi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyani ndaramutse n'abaduteze amatwi muri afurika y'epfo indongozi z'umugambwe anc uri ku butegetsi muri icyo gihugu zari zikoraniye mu mwiherero ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere bataragira icyo bashikako ku ngingo yo gukura perezida jacob zuma aboneka ko adashaka kuva ku butegetsi idongozi ijana n'indwi zo ku rwego rwo hejuru rusanzwe rufata ingingo muri anc bahuriye muri hoteli iri mu gisagara cya pretoria kuva ku muhingamo w'ejo ku munsi wa mbere kugira baronderere inyinshi icyo kibazo amakuru yashikirijwe na radiyo televiziyo yo muri afurika y'epfo sabc avuga ko hari imodoka zatwaye umukuru wa anc Cyril Ramaphosa gushyika ku kirimba cya perezida zuma kugira bamenyeshe ko umugambwe wafashe ingingo yo kumuha amasaha mirongo ine n'umunani kugira atange imihoho ariko ayo makuru ntaremezwa n'uburongozi bw'umugambwe anc leta z'ubumwe za amerika itangaza ko idashyigikiye umugambi wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo wo gutunganya amatora hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa elegitoronike ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere na ambasaderi wa amerika muri onu niki hari mu nama ya oni yari ihariwe icyo kibazo cy'amatora muri kongo hari avuga ko gukoresha ubwo buhinga bishobora kunyura ibintu agasaba ko hakoreshwa amakarata asanzwe kugira haveho ukwikeka ku bibaza ko amatora ashobora kwibwa muri iyi nama umukuru w'umurwi seni ujejwe gutunganya amatora muri congo corneille nanga yari yatumiwe i new york asigura avuga ko onu asigurira oni avuga ko gukoresha ubuhinga bwa none bizotuma ibikoresho by'amatora byunguruzwa mu bibanza by'amatora bigabanuka kuva ku matoni cumi na gatanu kuva ku matoni ibihumbi cumi na bitandatu gushyika ku matoni ibihumbi umunani avuga kandi ko n'uburyo bw'amafaranga azokoreshwa buzoca bugabanuka kuva ku madolari y'abanyamerika miliyoni amajana atanu na mirongo itanu na zine gushyika ku miliyoni amajana ane na mirongo itatu na zibiri mwibuke ko aho amatora y'umukuru w'igihugu y'abashingamateka hamwe n'ay'abakuru b'intara atekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turimo muri kongo kandi abasirikare bamuka muri afurika y'epfo bari mu nteko za monisco muri icyo gihugu baregwa kuba barakubise umuyabaga w'imyaka cumi n'indwi kandi ko buba barasambanije n'abagore ibyo byatangajwe byo ku munsi wa mbere na stefan dujarike avugira ishyirahamwe mpuzamakunguni dujarike amenyesha ko uwo muyabaga yakubaguriwe mu ntara ya kasayi mu gihe abo bagore nabo basambanijwe mu bisagara vya sake beni na goma muri kivu ya ruguru umwe muri abo bagore yaravyaye ngo n'umwana umuvugizi wa oni ariko ntavuga igitigiri c'abasirikare ba oni bagirizwa ivyo vyaha ibisigarira vya- vy'ibisasu vyo mu ntambara bimaze kwica abasivile bahunguka mu gisagara ca raka inyuma yaho leta ya siriya yambuye igi- ico gisagara umuhari wa leta ya kisilamu mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kandi ibitigiri vy'abafa bizobandanya vyiyongera mu gihe amakungu ataco yokora vuba kugira azure ivyo bisasu vyahambiwe mu kuzimu ayo makuru ashikirizwa na human right watch ikaba yagabishije rero ejo ku munsi wa mbere gutsinda isis mu gisagara ca raka vyaragaragaye nk'intsinzi ku makungu ariko intererano y'ayo makungu mu guhangana n'ingaruka z'iyo ntambara cane cane gukura ibisasu vyahambwe mu kuzimu ntiriko iraboneka ivyo vyashikirijwe na nadim hari umuyobozi wa porogaramu yo kurwanya iterabwoba muri human right watch abantu bashika amajana ane na mirongo icenda n'umwe barimwo abana ijana na mirongo itanu n'indwi benshi muri bo nibo bapfuye bariko baja gutora imfashanyo y'imiti muri ico gisagara ca raka human right watch ivuga ko abafa barengeye abatangazwa mu maraporo mu ndwi iheze panos momutize ni umwunganirizi w'umunyamabanga mukuru akaba ajejwe ivy'imfashanyo ku ntambara yo mu gihugu ca siriya yavuze ko igwirirana ry'ibisasu vyatezwe mu kuzimu biteye amakenga kandi bihitana abashika mirongo itanu gushika kuri mirongo irindwi burindwi muri ico gisagara ca raka muri ico gihugu rero ca siriya
urakoze aloise ku makuru waduteguriye ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini indongozi z'urunani rw'abigenga mizero y'abarundi zihamagarira abarundi bose bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha ata n'umwe asigaye inyuma ni nyuma yaho izo ndongozi zishikirije ko hari ingingo zimwe zimwe z'ibwirizwa shingiro mu zahinyanyuwe zaka uburenganzira abanyepolitiki bigenga ni inkuru yo mugenzi wacu evariste nzikobanyanka i bujumbura mu burundi umushingamateka agato rwasa arongoye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi ntiyayengeshanije kuvuga ko impenyanyuro zimwe zimwe zibwirizwa nshingiro atazemera muri zo harimwo iyibuza abigenga gusubira gushinga urunani mu matora yimirije mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika wasanzwe ari n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ahamagarira abarundi bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha ata n'umwe asigaye inyuma hamwe n'uko twamye tuvuga kandi n'ubu tubyemeza yuko uko kuntu iki kibazo cyo guhindura ibwirizwa shingiro cyatunganijwe kuva mu ntango y'uko harimo agahaze twe n'ubu niho duhagaze mugabo ku kijyanye no kwiyandikisha kugira ngo bazoje mu matora ubwo ni uburenganzira bw'uwo ari we wese kandi atari yoshobora kubumubuza nkaba rero notera akamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi aba ari bo bose tutarabye ibyo bemera n'ibyo batemera bose abakwije iyo myaka cumi n'itandatu cumi n'umunani gushika ku kuduga ntibagende biyandikishe kuko abatunganya amatora bavuze bati iri yandikwa sijya ibwirizwa shingiro cyane cyane bavuga bati mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ntarindi yandikwa rizosubira urumva rero utiyandikije uno munsi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri niwe wohahombera ku byo gutora ukucanye kuriya umwe umwe wese azomenya ibyo atora uwo mushingamateka ateye ako kamo inyuma y'icegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres ku burundi kivuga ko icuka ca politike atari ciza mu gihugu umushingamateka gato rwasa aremeza ko hari abanyepolitike na cane cane abamuyoboka batotezwa ku rubuga kuvuga ati umwuka wa politike si mwiza none icyo yoba yarihenzemo ni giki uyu munsi abantu birirwa barafatwa bagafungwa ngo biyumvira ko bazotora oya wovuga ngo uwo ni umwuka mwiza wa politike agatotezo k'abanywanyi ba mizero y'abarundi bamwe no kwicwa bakicwa nko ku ntega hariya kandi ugasanga umenga ntacyo bitwaye umenga ntacyo bivuze ntihagire n'akigoro na gatoye yuko ubutungane n'ubutegetsi bifata aba abakoze ibyo byaha kuko abantu bishe umuntu ku mugaragaro ku murango izuba riva e, ayandi matohoza boza kugira nayahe urumva rero n'ibibazo hamwe n'ibyo iyo rero amategeko adakurikizwa nk'uko yanditse muri icyo gihe kuvuga yuko ibintu bimeze neza ni ukuri uba uri kuribesha gutunganya imyiyerekano yo kwiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo c'uwo munyamabanga mukuru wa oni siyo yari inzira ibereye tasiyano sibomana wo muri urwo runani yerekana bimwe mu bifise ishingiro muri ico cegeranyo akanavuga ico leta y'uburundi yari gukora baravuga bati ibintu by'uko haba amatora yo gushiraho ibwirizwa nshingiro rishasha ni ikibazo gihambaye kubera ibwirizwa nshingiro ry'uburundi ari ibwirizwa nshingiro ryabyawe n'amasezerano y'amahoro yarusha arico gituma rero ibwirizwa nshingiro ryayavuyemwo ridashobora guhindukwa n'umugambi umwe uwo ari wo wose naho uba uri ku butegetsi ico gihe uwovuga ko buba barira busema yoba atariwo n'ukuri kwiyamiriza raporo mwe n'izo ntibice mu mabarabara hariho ingene bikorwa baraheza bagahamagara abayikoze canke nabo bakagira raporo yindi bice bita contre rapport mu gifaransa bagaheza bakerekana yuko eh, bafise izindi nzira zo gufasha igihugu gusubira ku murongo w'amahoro n'umutekano na demokarasi atarizi zashikirijwe n'iyo raporo y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni nayo ku bijanye no kwiyamiriza intumwa zidasanzwe za ONU mu Burundi ko zitanga raporo z'ibinyoma uwo munywanyi wo mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi avuga ko n'iyo ngendo atari nziza nibaza yuko iyo ngendo ntawe ihumuriza kandi ituma mbere n'ayo makungu agumana akangonongono kuko ejo yari batiri hirya y'ejo yari uwundi bukeye benomar ubu bageze kuri kafando kuri uyu wa gatandatu bamwe mu banyagisagara ca bujumbura barongowe n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umuyobozi w'igisagara ca bujumbura ramadani nkurikiye batunganije imyiyerekano biyamiriza bimwe mu biri muri ico cegeranyo bavuga ko ari ibinyoma bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika harakoze mugenzi wacu evariste nziko banyanka kuri iyo nkuru handi naho bamwe mu bitabiriye iserukiramico ry'amahoro ry'imvyino n'indirimbo ryabera mu gisagara ca goma basaba abaritegura gukosora bitagenze neza muri vyo bavugamwo kurondera ikibanza gikwiriye gutemerera abana batarashikana imyaka y'abakuze kunywa ibiborera no kutagurisha amatike ku giciro kirenze icateganijwe ni inkuru ya mugenzi wacu claude ganza munyamagana mu minsi itatu iri serukiramuco ryamaze hari bimwe bitagenze neza abaryitabiriye basabye ko byazitabwaho n'ibizasubire mu bindi byiciro bizakurikiraho bavuga ko bakurikije uko iri serukiramuco rigenda ryitabirwa n'umubare munini w'abantu bisaba ko aho ribera hahinduka rikimukira ahantu hagutse cyane kandi hagateganywa amatika ahagije ku buryo buri wese ubishaka kandi ubishoboye yitabira nta mananiza uyu ni teose abuba rugira umwe mu bari baryitabiriye ariko waguye bikomeye no kwinjira kuko amafaranga itike yo kwinjira yaguraga ahise yikuba inshuro eshatu ko yari ateganyijwa Jana wakati kamilioni ilipokuwa akiingia mndani, bie ilikuwa ikipanda bei sana. Sasa ejo kamiliyoni agiye kwinjira igiciro cy'itike cyahise kizamuka bikomeye niba byaratewe n'abantu benshi cyane cyangwa iki sinzi impamvu niyo mpamvu nkatwe twari dufite amafaranga make byaratuguye hari abagendaga bakagura itike ku idolari rimwe bagahita bayigurisha ku madolari atatu cyangwa ane njye nageze aha mu masaha kumi nasanze amatike yazamutse cyakora mpasanga inshuti yanjye inyongerera ibihumbi bitatu nanjye nari mfite bibiri ubwo biba bitanu ndishyura mbona kwinjira na mimi kuanza elfu mbili ikakuwa elfu elfu tano ndio nikapata namna ya kuweza kuingia mndani.
umwe mu banyarwanda witabiriye iri serukiramuco ku nshuro ye ya kabiri nawe yagize bimwe asaba ko byakosoka agira n'ibyo ashima byateye imbere agereranyije n'uko byari bimeze ku nshuro ya mbere yitabiriye iri serukiramuco hari mu mwaka ushize iyo umwaka ikinirusha y'umwaka ushize ubu ngubu ubona ko kwinjira aho bari kudusaka inshuro zigeze muri eshanu ukabona ko ari uburyo baba bateguye mu myinjirize n'uburyo abantu basaka abantu mu mutekano naga ko nicyo kintu nabonye cyahindutseho cyane amatike yashize mu gitondo kare cyo kuri iki cyumweru ku buryo mu masaha ya saa sita abategurira iri serukiramuco bahise batanga ubutumwa bw'impuruza ko amatike yarangiye kandi ko uyifite nawe nasohoka atemererwa kongera kwinjira mu rwego rwo kwirinda umuvundo n'akavuyo gashobora kuvuka umuyobozi mukuru w'iri serukiramuco bwana guillaume bisimwa avuga ko umunsi wa nyuma w'iri serukiramuco wabagoye bikomeye ku buryo hari byinshi nabo byabatunguye ndetse ngo habuze gato bendaga kubihagarika imburagihe yemwe hari n'abaririmbyi barinze bataha bataririmbye kubera ibibazo bitandukanye muri bo twavuga itsinda bcuc ryo muri afurika y'epfo cyakora kuzamura ibiciro ku matike ngo sibo byaturutseho On a bien tracé et on a très bien dit, nous vendons un billet à 1 dollar.
twavuze neza ko itike imwe tuyigurisha idolari rimwe kandi ko rivunja igihumbi magana atandatu y'amakongomani hari abagurishije amatike ku bihumbi bitatu bine na bitanu ariko mbabwije ukuri siko byari biteganyijwe kandi niba hari umuntu umwe cyangwa babiri mu bakorerabushake babikoze bahise birukanwa ako kanya abahinduye ibiciro bahise birukanwa cyakora nanone nk'uko mubizi ku isi yose ni ibisanzwe ko habaho abacuruzi ku masoko atemewe kandi utabasha kugenzura niyo mpamvu hari abacuruje amatike ku biciro bitazwi bitari ibya festivale Ce ne sont pas les prix officiels et qui ne sont pas les prix du festival.
hari n'ibibazo by'uko hari abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bemerewe kunywa ibisindisha no kuba inzego z'umutekano zari zanditse mu bucuruzi bw'amatike ku biciro bihabanye n'ibyateganyijwe mu kiganiro n'abanyamakuru ku ishusho y'imigendekere y'iserukiramuco kuri uyu wa mbere guillaume bisimwa yavuze ko bizitabwaho ubutaha ku buryo bitazongera nubwo bitoroshye kubigenzura Nous allons tenir vraiment.
tugiye gukora ku buryo umwaka utaha bizaba bisobanutse uyu munsi ntibyoroshye gusaba abantu kwerekana ibyangombwa byabo ariko tuzabigerageza byumvikane neza ko nta bisindisha byemewe kuba ari munsi y'imyaka cumi n'umunani nk'uko itegeko nshinga rya kongo ribiteganya kubanyweramo urumogi bo biragoye kuko mu bihumbi cumi na bibiri baba bahari ntiwacunga umwe ku wundi biragoye kuko ntiwanabuza abantu kwinjirana amatabi ntiwasaka mu mifuka ya buri muntu kugeza ku masogisi rwose biragoye hari ibyo dukora uko dushoboye ariko Il y a des choses auxquelles on fait notre mieux, mais ibyagenze uko byari biteganyijwe harimo nk'amarushanwa yo kwiruka yatangijwe umwaka ushize kandi yitabiriwe n'abasaga magana atanu barimo n'abanyarwanda harimo kandi n'igice kirebana no guteza imbere kwihangira imirimo hatoranywa imishinga ine y'indashyikirwa igomba guterwa inkunga y'amahugurwa mu gihe cy'umwaka n'iy'amafaranga byose bifite agaciro k'ibihumbi bibiri magana atanu by'amadolari uyu mwaka habonetse imishinga mirongo itandatu n'irindwi yatoranijwe mu ine aba ariyo ihembwa imiryango inyuranye nayo yabonye umwanya wo kwigisha no kugaragaza ibyo ikora harimo nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef ryatanze inyigisho ku burenganzira bw'abana hari abakorerabushake magana arindwi na cumi na batanu n'abashinzwe umutekano bagera kuri magana abiri na mirongo irindwi barimo abapolisi n'amakompanyi ashinzwe umutekano tubyine tugamije impinduka turirimbire amahoro niyo nsanganyamatsiko ya festival amani bibiri na cumi n'umunani iri serukiramuco ry'amahoro ribaye ku nshuro ya gatanu ryatwaye ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amadolari y'amerika ni ukuvuga hakabakaba miliyoni magana abiri mirongo icyenda n'umunani mu mafaranga y'u rwanda na miliyari magana atanu mirongo itandatu z'amafaranga ya kongo claude ganza munyamagana igoma mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika arakoze claude ganza munyamagana ahandi naho umuyobozi wa sentare ntayinyuzwa mu rwanda professeur sam rugege avuga ko urwego rw'abacamanza ayobora ruhangayikishijwe n'abantu basigaye biyita abakomisiyoneri bahuza abatanga ruswa n'abayirya mu masentare ibi yabitangaje kuri uyu wa mbere mu gikorwa cyo gutanguza indwi yahariwe kurwanya ruswa mu rwego rw'ubucamanza ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi uretse ruswa yavuze bigaragara mu rwego ayobora uyu muyobozi w'urukiko rw'ikirenga yemeza ko hari ikindi kintu kimuhangayikishije kurushaho profeseri samu rugege avuga ko abiyita abakomisiyoneri bavuga mu rwego rw'ubutabera barimo kwangiza uru rwego abagenda bavuga ko ah, bo baziranye n'abacamanza eh, ko babagereraho bakabakemurira ikibazo kuri abo bakomisiyoneri hari n'abagenda biyitirira abacamanza agahamagara kuri telefone ati yewe ni perezida w'urukiko rwa runaka n'igihe uzagucira urubanza uruduru urebe uko wabigenza nzaruce neza abaturage bavuga ko rimwe na rimwe kudahabwa serivisi zihuse mu rwego rw'ubutabera bizana impamvu zituma habaho gushaka kwibwiriza ngo batange ruswa barebe ko bahabwa ibyo babuze ingero zitangwa ni iz'abantu bajurira imanza zabo mu rukiko rw'ikirenga hakaba hashize imyaka ibiri itatu kugeza no ku myaka ine batarahabwa igisubizo hari igihe bamwe muri abo banga gukomeza gutegereza bakeka ko baramutse batanze ruswa babona ubutabera bwihuse profeseri rugege yemera ko ku rwego rw'urukiko rw'ikirenga imanza zitinda ariko barimo gushakishwa umuti urambye urukiko rw'ikirenga kubera ko abacamanza ari bake urukiko rwakira imanza kuva mu nkiko zitandukanye urukiko rukuru urukiko rukuru rw'ubucuruzi urukiko rwa gisirikare rukuru rwa gisirikare kandi mu rukiko rw'ikirenga
uru rukiko rw'ubujurire rwitezweho kuba igisubizo cyo kurangiza imanza zitinda rwemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatanu tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na gatandatu niyo yemeje umushinga w'itegeko ngenga rishyiraho urukiko rw'ubujurire uru rukiko ruzajya rwakira imanza zaciwe n'urukiko rukuru n'ingereko zarwo urukiko rukuru rw'ubucuruzi ndetse n'urukiko rukuru rwa gisirikare ni urukiko rufatwa nk'igisubizo cya bimwe mu bibazo byakunze kugaragara mu butabera uru rukiko kandi ruzaba ruri hagati y'urukiko rukuru n'urukiko rw'ikirenga rukazajya ruburanisha imanza ku rwego rwa nyuma nk'uko urukiko rw'ikirenga rwabikoraga umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'itegeko nshinga n'andi mategeko evode wizeyimana yari yasobanuye ko uru rukiko ruzaba rugizwe n'abacamanza cumi na batatu barimo perezida na visi perezida ko ruzajya ruburanisha ibirego byari bisanzwe mu rukiko rw'ikirenga bitaraburanishwa runakira imanza ba nyirazo batanyuzwe mu nkiko zo hasi u rwanda ruza ku mwanya wa gatatu muri afurika mu bihugu bifite ruswa nkeya nk'uko biherutse gusohorwa n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda mu cyegeranyo cyawo cyasohotse umwaka ushize nyamara kandi hakurikijwe icyo cyegeranyo u Rwanda rushyirwa ku mwanya wa mirongo itanu ku rwego rw'isi mu kurwanya ruswa nubwo u Rwanda rugaragara mu myanya ya hafi mu bihugu bigaragaramo ruswa nkeya umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga yemeza ko ruswa ikigaragara mu rwego rw'ubucamanza kuko hari abacamanza ndetse n'abanditsi b'urukiko bafatanywe ruswa uyu muyobozi avuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kugeza ubu abacamanza cumi na barindwi n'abanditsi makumyabiri na batatu birukanywe mu kazi kabo bazira kurya ruswa ibi kandi binashimangirwa n'abaturage bemeza ko nubwo bivugwa ko ruswa yagabanutse mu bucamanza ikigaragara uyu ni umuturage bavuganye n'ijwi rya amerika hari nk'umudamu umwe nzi moto yagonze umugabo we umugabo arapfa ariko mu myanzuro y'urukiko banditse ko uwo mugabo ari wagonze imodoka ari wagonze moto kubw'ibyo ruswa irimo ikorwa hagati y'abavoka n'abacamanza ibyo byarabaye mu gatsata uwo mudamu arahari n'ubu ngubu aricaye mu cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko cyatangijwe kuri uyu wa mbere umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga ahamya ko inkiko zose zizaburanisha imanza zisaga ijana zirebana na ruswa ndetse abacamanza abanditsi bagahabwa ibiganiro bibasobanurira ububi bwa ruswa iki cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko kiba buri mwaka muri bibiri na cumi n'umunani hafashwe insanganyamatsiko igira iti ruswa imunga ubukungu bw'igihugu asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda urwego rujejwe kugenzura itangazamakuru mu rwanda rwasabiye radiyo ubuntu butangaje guhagarikwa mu gihe cy'amezi atatu ni nyuma y'aho kuri iyo radiyo haciye ko ubutumwa bamwe bavuga ko buryoza umupfasoni kandi bugamije kubiba urwanko ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu eric bagira ubusa wicare uzingwi imana ifitanye ikibazo n'umugore ifitanye ikibazo n'abagore ifitanye ikibazo n'amatorero niba utanabizi ubimenye ubwo ni bumwe mu butumwa bukubiye mu kiganiro pasiteri nicolas nibikoro mu itorero ry'abadivantisite w'umunsi wa karindwi yavugiye kuri radiyo ubuntu butangaje ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa mbere ni ubutumwa bwateye abahagarariye uburenganzira bwa muntu mu rwanda n'abavugira abagore guhagurukira icyarimwe bamwamagana bavuga ko bugamije gukurura amacakubiri byabaye ngombwa ko impuzamiryango profame twese hamwe ijyana ikirego mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura irega radiyo ubuntu butangaje ko yatambukije ubutumwa bwibasira umugore madame kanakuze jeanne d'arc ukuriye profame twese hamwe yabwiye abakuriye urwego baregeye ko ikiganiro cyari rutwitse iyo ubashije kucyumva ukagitega amatwi kandi ukagisesengura uwo ari we wese uretse ko ikigenda kiganisha gipfobya umugore yaba umugabo yaba umwana yaba umuyobozi yaba uyoborwa ubuyobozi bwa radiyo ubuntu butangaje mu myiregurire bwagaragaje ko ibyabaye nta ruhare rutaziguye rwabigizemo ko pasiteri n'ibikora batari babimutumye bwana gregory brian shuf nyiri radiyo ni umunyamerika uvuga ko amaze iminsi adafite umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibitambuka kuri radiyo ye ni ibintu benshi bibajijeho kuri icyo cyuho maze abayobozi ba radiyo ubuntu butangaje bagasaba imbabazi bavuze ko pasiteri n'iyibikora akimara kuva mu kiganiro bamutegetse gusubira kuri mikoro akisobanura asaba imbabazi ku kiganiro nabo bavuga ko giteye inkeke nyuma yo kumva impande zombi urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwiherereye maze nyuma y'igihe gito rutegeka radiyo ubuntu butangaje ko isaba imbabazi mu nyandiko ikayishyikiriza rwanda media commission mu gihe kitarenze amasaha mirongo ine n'umunani urwego narwo rukabitangariza abanyarwanda urwego rwanasabye ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro rura kuba ikuye ku murongo by'agateganyo iyi radiyo mu gihe cy'amezi atatu ikabanza ikaziba icyuho cy'abakozi bwana edmund kagire ni komiseri wa rwanda media commission dushingiye ku makosa yagaragaye komite ndangamyitwarire irasaba ibitangazamakuru byose bikoresha amajwi n'amashusho mu rwanda kugira abantu bashinzwe cyangwa se abakozi bashinzwe kugenzura ibitambutswa mu biganiro hagamije kubungabunga inyungu rusange za rubanda kuri pasiteri nicolas niyibikora nawe yategetswe gusaba imbabazi abanyarwanda mu nyandiko mu gihe kitarenze amasaha mirongo ine n'umunani izo mbabazi kandi arazisaba umuryango mugari nyarwanda kubwo kuwubeshya no kuwubibamo urwango by'umwihariko n'ibikora nicola ategetswe gusaba imbabazi umuryango nyarwanda kubwo gutesha umugore agaciro ni icyemezo cyashimishije impuzamiryango profame twese hamwe madame kanakuze jeanne d'arc ukuriye profame twese hamwe icyari kiduhangayishije kurushaho ni kiriya kijyanye no kuba yarabonye urubuga rw'ahanacisha amagambo nk'ariya inyigisho nk'iriya ibi bigwangano ipfobya umugore rero kiriya cyemezo gifashwe cy'uko ihagarikwa amezi atatu twebwe turabona bitunyuze icya mbere biratuma iriya radiyo ubwayo yumva ko ibintu bitoroshye ko ibintu nka biriya u rwanda rutabyemera ko abanyarwanda batakwemera na rimwe umuntu wakomeza kuba inzangano ku ruhande rw'ubuyobozi bwa radiyo amazing grace buravuga ko uyu ari umwanya wo kwisubiraho bwana vedaste nzamuramba hashinzwe iby'imari muri iyi radiyo itangazamakuru muri rusange rikwiye gukora kugira ubwisanzure n'ibyo ariko kwisanza si ugusanza ibyo usanze kuba abantu turi mu gihugu cy'u rwanda hari amateka hari ubuzima tubayemo ntabwo bikwiye ko itangazamakuru rikora ibinyuranije n'umurongo wa politiki iriho kuri uru rwego si profame twese hamwe gusa yari yashyikirije ikirego rwanda media commission irega radiyo ubuntu butangaje n'ishyirahamwe ry'abagore bakora umwuga w'itangazamakuru mu rwanda ryari ryayireze kubera icyo kiganiro urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwavuze ko rusanga impungenge ari zimwe bivuze ko nabyo babirangije batyo uko umwaka utashye ubutegetsi bw'u rwanda bwishimira bidasubirwaho intambwe bumaze gutera mu iterambere ry'ibitangazamakuru bivuka umunsi ku wundi ababibonera mu yindi ndorerwamo ariko bagasanga hakiri umurundo w'ibibazo birimo n'icy'ubunyamwuga nacyo kitajyana n'iterambere rivugwa muri uru rwego abasesenguraga iby'iki kiganiro cyiswe rutwiti ku mugore bo bavuga ko bitewe n'umwanya umugore afite mu nzego zose zirimo n'iz'ubutegetsi mu rwanda ryari ihurizo rikomeye ku batanze ikiganiro ndetse na radiyo cyatambutseho aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ubu naho n'umwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino tugiye kuyashyikirizwa kandi twateguriwe na mugenzi wacu fidel niyongabo tega amatwi urakoze oriya amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri uyu mwanya tuyatangurire ku yerekeye umupira w'amaguru inkino z'umupira w'amaguru za mbere za kimwe c'umunani z'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'i buraya ziza kuba uno munsi ku wa kabiri n'ejo ku wa gatatu mu nkino ziza kuba uno munsi ku wa kabiri umugwi tottenham wo mu gihugu c'ubwongereza uza gukina na juventus wo mu gihugu c'ubutaliyano manchester city wo mu bwongereza uza gukina na basel wo mu buswisi inkino za kabiri hagati y'iyo migwi zizoba ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu mu nkino zizoba ejo kwa gatatu fc porto wo muri portugal uzokina na liverpool wo mu bwongereza umugwi reado madrid wo muri espagne uzohura na paris saint germain wo mu bufaransa inkino zigira kabiri hagati y'iyo mirwi zizoba ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu ku munsi wa kabiri w'indwi wiza umugwi chelsea wo mu bwongereza uzohura na barcelona wo muri espagne mu gihe umugwi bayern munich wo mu budagu uzohura na beshiktas wo muri turkiya inkino za kabiri hagati y'iyo migwi zizoba ku itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatatu mu nkino zo ku munsi wa gatatu w'indwi za umugwi manchester united wo mu bwongereza uzokina na seville wo muri espagne mu gihe as roma wo mu butaliyano uzohura na shakhtar donetsk wo muri ukraine inkino za kabiri hagati y'iyo migwi zizoba ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatatu radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turangirize ku makuru yerekeye inkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe cy'ubukanye zabandanije umunsi ugiri wa gatatu ejo ku munsi wa mbere mu gisagara ca pyeongchang mu gihugu ca korea y'epfo ku midari imaze gutsindirwa gushika ubu ubudagi bufise imidari ine y'inzahabu umudari w'umwakaka n'imidari ibiri ya bronze ubuhorande bufise imidari itatu y'inzahabu imidari ibiri y'umwakaka n'imidari ibiri ya bronze norvege ifise imidari ibiri y'inzahabu imidari ine y'umwakaka n'imidari itatu ya bronze canada imaze gutsindira imidari ibiri y'inzahabu imidari ine y'umwakaka n'umudari umwe wa bronze leta zunze ubumwe za amerika zimaze kuronka imidari ibiri y'inzahabu umudari w'umwakaka n'umudari wa bronze mu gihe ubufaransa bwaronse imidari ibiri y'inzahabu n'umudari wa bronze ubusweda bufise umudari w'inzahabu n'umudari w'umwakaka autriche ifise umudari umwe w'inzahabu korea y'epfo ifise umudari w'inzahabu umwe ubuyapani bumaze kuronka umudari w'umwakaka n'imidari ibiri ya bronze muri rusange norvege niyo iza ubwa mbere n'imidari icyenda muri rusange ubudaga ubuhorande na canada bifise kimwe kimwe cyose imidari indwi muri rusange leta zunze ubumwe za amerika zifise imidari ine muri rusange ubufaransa bufise itatu ubuyapani bufise itatu muri rusange bufise imidari ibiri muri rusange mu gihe autriche na korea y'epfo bifise umudari umwe muri rusange gushika ubu aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo
ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio ya washington dc mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatuma kalala arimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndabashimiye mwese ndabifuriza umunsi mwiza murakoze You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.